iyi radiyo nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishirahamwe torture sos burundi riherutse gusohora itangazo rivuga ko ubwicanyi bukorerwa abigeme ahanini na ba nyinarugo itotezwa ryabo hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi vyongeye kuva habonetse intwaro nshasha abarongoye iryo shirahamwe barashize habona amagenekerezo bavuga ko ubwo bwicanyi bwabereye ko mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na- n'abarundi batandukanye bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi kugira ngo baduhe umuco ku kuri ubwo bwicanyi hamwe no kuri ivyo birego turi kumwe na Ahmed Niyongere akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe SOS Torture Burundi muri aho Niyongere amahoro neza frederic muri aho murakomeye yego n'amahoro yego turi kumwe kandi na Eric eh, Nsengimana na arongoye ishirahamwe AJAP Africaine akaba nawe nyene akora mu mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu mu Burundi akaba yitaho cane cane urwaruka Eric eh, muri aho namwe Eh, murakomeye neza turabaramutsa kw'ijwi rya amerika aho ibujumbura mwifashe neza yego ibujumbura ni sawa eh, akazuba kariko karaka hari hazindutse umenga harakabeho kuko umenga imvura yagomba kugwa ariko ubu hameze neza yego me reka rero tutarinze gutesha umwanya abumviriza ikiganiro eh, tuje kuri mwebwe mushe nta Ahmed Niyongere ibintu mwatohoje byifashe gute Eh, murakoze cyane eh, kuba mu mwanya Eh, urumva twaragize amatohoza nk'uko dusanzwe tuyagira hama turerekana ihohoterwa eh, rikorerwa abakenyezi Eh, turavuga ingene abakenyezi bariko barahohoterwa ubuzima bakicwa be- ba- ba- mu nyuma ukasanga eh, uravye ukuntu batowe ibiziga ugasanga babanje gukorerwa ivya mfurambi e, ukabona neza yuko hariyo ihohoterwa riko rirakorerwa ico gisata c'abakenyezi hama tukavuga duti ivyo bintu uko vyari uwo uwo- umenga vyariko biragabanuka bira, bira, bira, biragabanuka mu burundi vyoba bigarutse gute ikindi cawutangaje ni nagacerere k'abategetsi ukabona neza yuko ataba ariko baragira amatohoza kugira hakurikiranwe abo babagandaguye eh, ibyo byose bikadutera impungenge aricyo gituma twatoye kugira icegeranyo kuko tugira ibindi vyegeranyo ubu ico gihe twari ko dukorera ku bakenyezi si kuvuga ko dukorera ku bakenyezi gusa dukorera ku bantu bose mugabo turabona yuko hari ubwicanyi bwimonogoje eh, ariko tukabona yuko ata jambo ry'abategetsi ata matohoza ata butungane buriko burakurikirana abariko bakora ayo mabi ayo mabi rero yakozwe kuva aho habonekeye intwaro nshasha Eh, ibyo twabigize mu gihe dusanzwe turi mu isekeza y'iminsi ijana aho turiko turaraba neza ibiriko birakogwa na leta nshasha ya evariste ndayishimiye kugira turabe yuko mu bisata bitandukanye mu minsi iza hazoba eh, n'icegeranyo kiraba ibisata bitandukanye ku vyerekeye eh, muri iyo minsi ijana Eh, evariste ndayishimiye a- a- a- arongoye uburundi kugira twerekane neza ivyaranze iyo ntwaro ivy- ibintu yashoboye gufata mu ntoki bigahinduka muri iyo minsi ya mbere kuko vyama bibaho iyo haje intwaro shasha hariyo iminsi ijana baha umutegetsi kugira barabe eh, ingendo shasha canke eh, amategeko mashasha ariko arashira imbere rizoraba mu ntwaro eh, bishobora ku- gutanga umuco mu ntwaro yiwe eh, y'imyaka azotwara mwihweje iyi- ayo matohoza mwa- mwakoze murabona ko ah, nk'uko mubivuze bwica ibikorerwa abigeme n'abakenyezi muba mufise abo mwikeka ko bagira ubu bwicanyi turavye kw'ico gisata nk'uko tutabwiye turakora amatohoza ku bisata vy'abarundi bose abagabo abana aba- abakenyezi ubu nuko twagize icegeranyo tubonye yuko hari abakenyezi bariko baricwa kandi bicwa kuntu umenga birafise ingene bisa ubwicanyi bushaka gusa aho usanga umukenyezi yishwe agatora ikiziga kandi bakamutora ari gusa urumva ivyo bikerekana nuko neza yuko hariyo ibintu biriko birakogwa ariko tukabura ihumure canke ugukurikirana kw'abantu bariko bakora ivyo vyaha mu vy'ukuri rero abashobora gufise uburenganzira n'ububasha bwo gukurikirana abakora ivyaha nk'ivyo ni inyamiramabi hama n'ubutungane ariko kuva ivyo bintu biba nta munsi n'umwe turumva ijambo ryaba ry'ubutungane uka- bagakurikirana bakagira amatohoza ni vya bindi usanga umuvugizi w'igipolisi ahise ahantu habaye ibyago akavuga yuko eh, bagiye batangura amatohoza mugabo ugasanga nta matohoza ashikaho bakurikirana abantu bakora ivyo vyaha kuko urumva nibo bategerezwa nibo bafise ubuhinga n'ubu- n'uburyo bwo gukurikirana abantu mugabo mu gihe batabikoze bica vyitirira leta kuko abakora ibyaha bategerezwa gukurikiranwa amategeko a- a- yo gukurikirana abakoze ibyaha aratomoye ariko mu gihe adakurikizwa igihe adakurikizwa ni uko haba hariho eh, gukingira ikibaba abariko bakora ubwo bwicanyi kubera bataba bariko barakurikiranwa n'inzego zibijejwe murashize habona amagenekerezo y'ubwicanyi muvuga bwabereye ko i- murashaka kutwibutsa n'intara uberamo cane cane e, intara sinozibuka neza ko sinda- sindazifise hafi mu- mu- mu- ku- mugabo twarerekanye intara turavuga n'amazina e, turavuga n'ikiringo e, ubwo bwicanyi bwagiye buraberamo e, bura- bura- buraberamo twerekana neza yuko hari igihe hari leta nshasha yategerezwa kwerekana yuko izoshira imbere ukugwanya ukudahana kuko kugana kudahana nivyo vyasindikaje uburundi hama izo nzego zigakurikirana abo bose bashobora kuba bafise uruhara muri ubwo bwicanyi Ega, Ivyo reka- twasavye rero twashatse gusaba leta twashatse gusaba inzego za leta zijejwe kugira amatohoza no guhana aba- izo nkozi z'ikibi yuko zokora akazi kazo hama bagaheza bakagira amatohoza kuko hari igihe wibaza ati ngira nkavyo babona ntabwo biba biriko bibera mu maso yabo utireka tubibandikiye tubahe amazina hama bagende ba- barabe abo bantu ko batapfuye abo bantu bagire uko amatohoza bafate bakurikirane abo babishe kugira tugwanye kudahana mu burundi Ego, me- reka tuje ku mwebwe namwe mushikantahe eric nsengimana murafise eh, ishirahamwe ryanyu rirafise ah, abariserukira mu ntara zitandukanye ubwo bwicanyi mwebwe mwabuvuze kwiki murakoze cyane ikintu cya mbere dutanguye kugaya ni iyo nyifato y'iryo shyirahamwe sos torotire ririko riravuga ko muri kino gihe abakenyezi bariko baricwa mu gihugu c'u Burundi eh, na cane cane kuko n'uwo ariko aritugira adasanzwe no mu Burundi ngo ashobora kubona ibiriko birabera mu Burundi Eh, nibaza ko ko yosubira ku bantu bamuha amakuru kugira ngo bamuhe amakuru atomoye igihugu cy'u Burundi aho kigeze n'ingene kiriko kiragenda kugira ngo abanze amenye eh, ibiriko birabera mu gihugu ciwe hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ashak turavuga ivyo kubera ko bari ishyirahamwe ryo kwaruka amaranira amajambere muri afurika dukora mu gisata cacu c'agateka kazina muntu ndetse no gukingira agateka kazina muntu iyo rero ubuzima bw'umunyagihugu bu- butosekaye canke hagira uwaka ubuzima biratubabaza kandi turabikora kandi turabikurikirana cane Eh, dukorera mu ntara zose mu makomine yose agize uburundi twongeye ko ikindi gishobora gutuma tugira ibi ni ishyirahamwe ryashoboye gushyiraho rezo irimwo abanyepolitike baba bugwaruka mu gihugu cyose baserukira abandi kuva ku ruhande rw'igihugu imigambwe yose igize igihugu cy'u Burundi eh, iri muri opozisiyo iri muri leta twagiye hamwe kugira ngo dushobore eh, kugira inguvu umuntu wese ataramenya situwasiyo yaho aherereye rero tuvuganye n'abo muri rezo kuva muduhamagaye kugira ngo dushobore ku- kuvugana na- muri kino kiganiro ah, bavuze ko ibyo bintu ariko baravuga ari ugushyikuza ah, kugira babikore nk'uko bamye bahagarika imitima abarundi bariko barabumviriza Ar- ariko eh, iryo shyirahamwe mu matoza ryakoze eh, eric eh, seyimana rirashyira ahabona amagenekerezo nko ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka umukobwa eh, wo muri bubanza eh, bavuga ko yafashwe ku nguvu ikaba akavuga ko no ku genekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu umushikirizwamanza metre ivete nk'inkindi akorera i bujumbura nawe nyine yanyurujwe akaba ataramenyekana ahari hari- baravuga itariki icen- icenda y'ukwezi kw'indwi n'amagenekerezo agaragara kandi n'amazina barashira ko boba bavuga busema canke ivyo batohoje mu bivuga ko iki bisa n'imigaragara ko ivyo bintu bishobora kuba vyarabaye Eh, twebwe sinovuga ko ngo ngo ngo abo bantu nk'abo bavuze ba- bashoboye kuba batara- batara- batara- batara- batarabonera irengero ry'aho bagiye Eh, ni uko ariko aravugira mu guhishi iyo avuga ati naka na naka yarazimiye yazimiye kubera izi mpamvu niho ico cegeranyo ciwe caba gi- gifise gifise ishingiro Ah, ariko ugiye ugatanga iki cegeranyo ngo abantu bariko barapfa abagore ngo bariko barapfa mu gihugu c'uburundi eh, ngo muri ino myaka ngo i- ngo i- muri ino minsi ijana umukuru w'igihugu ariho ngo baramuhembariwa rero titwakoreye ku vy'abagore abantu bariko barapfa eh, hanyuma ugaca uvuga uvugira muri rusange nk'uko eh, ko abantu bariko barapfa Eh, ivyo vyabuvuze ivyo vyaradushikiriye ariko ni ukubanza kuraba eh, mba- bapfa gute bigenda gute kuko hari n'igihe ushobora gusanga ari eh, ari abantu baba bafitaniye ingorane hagati yabo ugasanga bagiranye ibibazo iyo bagiranye ibibazo rero leta ikaba itarimwo ah, canke inzego zikurikira iyo leta sinumva ingene iba ntuze ico iba ah, question ushira muri ntuze muri raporo ikomeye nk'uko ukayisohora uyegeka kuri leta hanyuma amatohoza kuri ivete aritaraba ko arabituye ubutungane deja ah, kandi ubutungane utankataco buragira bura- bura- bura- burashika ko bakigira amatohoza Eh, sinumva ko yoca avuga ko ah, ata kintu na kimwe kirakogwa Eh, kandi asanzwe arumere ndamuzi ko ari umushinga wa manza zisoza amategeko ko eh, amahanuzi- ama- imanza ziba ziri mu matoza canke hagize abitura ntaco babivugako nyene yovuga ngo ntaco ngo bariko barabivugako eh, ku- ku bantu bariko ba- bariko baricwa rero abo bantu bariko baricwa ico nico twari dukwiye kumenya tuti muri izi ntara hapfuye naka na naka na naka yishuwe n'iki kubera ko baba bamuhaye amakuru baba bakizi icatumye apfa gutyo rero tukamenya tuti nimba bapfuye nk'abantu ijana abantu kweri bararenze bapfuye ubuzima bw'umuntu umwe naho nyene eh, byagenze gute bagatanga iki- ikicegeranyo kita- kidatera ubwoba abantu kiri kiri credible mu gihe nk'uko mubivuga ayo makuru yo atariyo uh, mushyiranahe eric nsengimana ikintu mwibaza gishobora gituma ishyirahamwe sos torture burundi gishyira ahabona ayo mat- ivyo catohoje ni iki bwa mbere sos eh, sos sortire isohora ivyegeranyo bihengamye bitari vyo ah, kubera ko nk'uko mubizi eh, abo bahora bari muri ntuze muri societe civile hama baba abanyepolitike kuva kera kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamye basohora izo raporo zimeze uko ku burundi eh, baba bashaka ko igihugu tuguma mu mu njyane abantu baguma ba- bahagaritse imitima kugira ntibakore ibikorwa by'iterambere eh, kuko ni- nibaza ko ariko kazi bahemberwa ah, raporo zose zisohorwa na armeye murazi ko yagiye n'irahe agiye ku- ku- kurupfanda ibinyoma ah, ata na kimwe biravamwo n'uno munsi rero ne- ne- ivyo akora ariko arondera kugira ngo ashobore kujisifya ivyo yatwaye irahe nta gishasha ariko arazana mu mwizero wo kuvuga ngo ariko abikora ni bonefa canke urukundo akunda igihugu ciwe umushana Elmer niyongereye uh, ivyo umushana Eric avuze Segi- Segimana vyo bari vyo kwari kugira ngo ayo maraporo yoba afise isano no kugira ngo Uburundi bugume busa nabi mu makungu biriko bishikirizwa n'uyo erike uca wumva ariko abivuga kubera ashobora kuba atigenga canke ari amashyirahamwe usanga atazi akazi k'amashyirahamwe kuko amashyirahamwe eh, nk'aya akora ku bintu eh, vy'abana vyo gutohoza uravuga ikintu kibi nuko ari kibi hama cyiza ko ari ciza Eh, nk'ubu muri aya matohoza tugira twebwe eh, tuba twayatohoje neza kandi si kuvuga ko tutari mu burundi ati amakuru dutanga kuko amaraporo mu gihe tuyatanze eh, iyo umuntu adashimye canke akavuga ati ngo arimo ibinyoma navuga gusa ngo ni amaraporo y'ibinyoma aravuga ati uyu muntu banditse ariho twamubonye akamwerekana ariko ntibishobora kubwira ko tuba turazi yuko aba bantu baba ba- ba- tuba twatohoje neza yuko aba bantu tuvuze ko yapfuye aba yapfuye nta munsi n'umwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bigeze bashobora kwerekana eh, yuko eh, amaraporo dutanga ari ay'ibinyoma bavuga ko ari ibinyoma gusa mugabo nta ntabyo bashobora gusigura Eh, akarorero muri iyi raporo twatanze eh, twaranditse nka- nk'akarorero gatoya itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka uwitwa chantal mukagwego yarishwe ku musozi kavogero komine provensi na Kiru- ya kirundo Eh, hama abiwe eh, baragerageza kurondera barabura icya- icyamwishe none uyu muntu ayo matohoza ariye itariki imwe z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka nyene haratowe ikiziga cyamaze kumera nabi eh, c'umukobwa w'imyaka cumi n'umunani atashoboye kumenyekana kuko urumva yari yamaze kononekara ico gisiga catowe eh, kuri ku musozi nyamugari komine buhiga provinsi karusi none ivyo ivyo vyose vyombe- vyo- vyo- vyosigurwa nande hari leta hakaba hari bajeje intwaro hakaba hariho abajeje umutekano inyamiramabi hakaba hariho n'ubutungane itariki icenda z'ukwindwi haratowe ikindi kiziga c'umukobwa yitwa marie anike ndayishemeza afite imyaka cumi n'umunani umunyeshuri muri segondere aho rero bakerekana yuko ivyo bintu vyabaye eh, muri musongati Po- polisi iraza iragira konsta nta muntu n'umwe yahagaritswe nta muntu n'umwe yakurikiranywe none ivyo vyose n'ifoto yiwe turayishirako y'uwo mwana none ivyo byose vyoba ari ibihuha gute kandi abo bantu two bavuze amazina naho baba hama ntibashobore kuvuga bati cyane ayo mashyirahamwe nk'ayo yabaye rike ngira ntakora kuri ivyo bi- kuri ivyo bikorwa vyo gukurikirana abantu no ku- no kuvuga eh, ibitagenda neza ngira ba- ba- bakorera leta avuga ibita- ibi- ibigenda neza gusa kuko mu mashyirahamwe tuwe iwacu ari ibigenda neza turabivuga ko bigenda neza ari ibitagenda neza turabyerekana kuva tukiri ko turakorera no mu burundi Eh, ni- ni- Ego me- niko karangamutima k'amashyirahamwe aharanira agati kazina muntu I- akandi karorero itariki icenda z'ukwezi kwindwi nyene haratowe ikiziga c'uwitwa anita savyimana w'imyaka mirongo ibiri n'indwi yatowe ku musozi gatwaro komine na provensi ya muramvya Ego None me- ivyo vyose ko tutari mu burundi twabibwi- tu- tumenya gute imyaka n'izina tugashiramwo tugashiramwo ne- ni- n'ibiranga uwo muntu Ego me- tukavuga duti ivyo rero biriko biraba eh, twebwe nk'uko tuzi akarangamutima k'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike tugeze kwerekana neza kugira eh, dusabe leta kwikubita agashi dusabe inzego zibijejwe eh, gukurikirana abo bantu nta kindi kintu tuba turiko turasaba nuko abagirwa n'ivyaha batokingirwa ahubwo bokurikiranwa kuko amategeko aratomoye Yego, me- abantu bagaheza bakayakurikiza Eric eh, ivyo mushikirantahe eh, Ahmed Niyongera ashikirije eh, ni si amakuru ashobora kuba yatangaje mu Burundi mu bivuga kwiye Eh, icyo twe tubivuga ko ni cya kindi karavuga ngo ngo ntaho ngo baravuga ngo umuntu ngo ngo hanyuma ngo atozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ahubwo abatoza nibo benshi ku ku bantu bamaze gushikirizwa na na na ni- ni- na na arumeri kuko ibuka n'ibyabaye cyagiye bavuga ko eh, umwe Guillaume yishwe umwe yazana isanduku akavuga ati barampanze n'imorale ujya wese bari bamutangaje mu bantu bishwe hariho n'abandi benshi bishwe ba- ba- baje baravuga ko ku mateleviziyo ko bi- ko bagize ngira yarabikurikiranye yarabibonye ko ba- babatanze bara- ko bapfuye kandi bariho Eh, rero na- nibaza ko nawe nyine arasura bizi ko hari abantu benshi batangazwa kugira ngo bashike ku nyungu bashaka ariko ntitwavuga ko ati abantu bapfa nk'uko nk'uko ariko arabivuga kandi birababaje ariko ikibazo nyine nk'uko ariko arabivuga eh, bi- bicwa gute bicwa na bande ikibazo ni uko kuko umuntu afite ingene avuka akagira n'ingene apfa kandi atagize iherezo nk'uko yategerezwa kuri gihe icyo gihe icyo gihe ntihaba ikibazo rero nubwo ariko aravuga ngo ngo si ibyo dukorera ko twe dukorera muri kominote ibiba muri kominote turabibona dukorera mu gisata cy'agateya ka zina muntu tugakorera muri protection ntibyumvikana ko tudashobora kuba tubikorera ko cyangwa avuga ngo dukorera leta noneho we adakorera leta akorera nde ko hari izo organization ziri ngaho zose ziri aho kuba kuyere porogaramu ziri guverinoma ni nacyo gituma nabo mu gisata cyabo cy'agateka kazi na muntu leta isaba icyo gisata nicyo gituma nta ntuze n'amaorganizasiyo asanzwe akorera mu gihugu atakintu na kimwe aza gukorera mu majyambere y'igihugu rero umuntu uzeye ni ukuvuga ko nimba afite ibyo akora bitari mu migambi leta yarasize imbere aba ariko akorera iyindi ariko akorera mu yindi leta mu gihe mukorera mu yindi leta naho uca wumva ko atanga raporo bivanye n'ibyo uyosheje kuja iyo leta mu nshinga ntayaremere muri hanze y'igihugu amakuru muronka n'amakuru muhabwa n'abantu bari mu burundi ikintu kibemeza ko abo barundi babwira amakuru y'ukuri canke ikintu kibemeza ko atazindi mvo bafise mu kubashikiriza amakuru y'ubwicanyi eka y'ibintu bibi gusa biba nko mu bamenyesha amakuru ikintu kizwi nuko iyo ubajije umuntu utahari kenshi na kenshi ibyo akubwira byose ubanza guhinyuza niba atazindi entere uyo muntu afise mwebwe ivyo murabishika ko mukaraba ati uyu muntu aduhaye amakuru ariko atubwira amakuru y'ukuri koko ego ega ibyo gutohoza ntitubyize turi inyuma y'igihugu n'ibintu twakora kuva kera turi mu burundi kandi uri mu burundi warashobora kuba uri bujumbura n'ubu uri mu cankuzo n'ubu uri ku musozi muri komine canke umusozi uri muri ntara ya ruyigi canke ya rutana hose tuba dufise abariko baraturabira ivyo ni kuva kera nabo baba n'amaorganisation bariko akora i bujumbura n'abari mu ruyigi n'abarihe tuba dufise abaduserukira n'ubu turasa abaduserukira rero abaduserukira rero ntibaba ari umwe canke babiri kuko ibyo amatohoza mu by'ukuri iyo uronse inkuru imwe ukaba utaronse iyindi yishimangira canke yerekana yuko atariyo canke ibuze ibindi bintu kugira ibe inkuru ikwiye nko kumenya uyu muntu avuka he ninde kuronka ifoto yiwe kumva mu muryango abamwo ko uyu muntu yabuzwe cyangwa ari umuntu yapfuye ibyo byose n'ibintu dutohoza kugira tugire inkuru hari n'ibyo tudashobora gushyira hejuru kuko tuba twabonye yuko atankuru ikwiye twaronse urumva rero ibyo gutohoza dusanzwe tubizi si ubwa mbere tuba dusanzwe dutohoza turafise abantu baduserukira bari mu ntara mu makomine hama turafise n'abari mu nzego za leta kuko dushobora kumenya ko umuntu afungiwe mu kasho ka komisariya y'imabayi cyangwa ya hehe tudafise umuntu mu nzego za leta nicyo gituma tuvuga duti bose si babi hariyo abataba bafise inguvu mubwo bafise ugushaka kuko ibintu bihinduka ivyo rero turafise abantu mu nzego za leta baduha amakuru baduha amakuru atomowe bakaduha n'ivyandiko vyerekana yuko abo bantu ariho bari hama tugaheza tukaraba tukaverifya tukaraba yuko iyo nkuru ariyo kuko ugiye uratanga inkuru ushobora no gutanga inkuru baguhaye ugasanga ni umuntu ashaka kukwandagaza kugira yerekane yuko atankura ikuye ufise ibyo nk'uko eric yavuze nubimubwira kandi ndabyemanga ashaka azaminyuze azerekana mu raporo twebwe dutanga umuntu twashyize muri raporo ko yapfuye kandi ariho nta n'umunsi n'umwe ibyo turamaze no kubivuga geneve haje abo umushikiranganji w'ubutungane yahahora Laurentine Kanyana n'umushikiriza amanza kizigenza wa repubulika barabonye yuko ata kintu na kimwe dutanga tudafite icemezo twaravuze ati erekana aha umuntu twayize muri raporo utwereke raporo yasohotse umuntu uko yapfuye hama musanga ariho barabonye ko bidashoboka nicyo gituma rero nibaza yuko ku byerekeye amatohoza turabifitiye ubumenyi turaba turabikoze kuva tukiri mu burundi ukuntu umuntu averifya informasiyo hama akayitanga hariyo ama informasiyo menshi dushobora gutanga tuba twarose kuko tutaba twaronse ibikwiye kugira ibinkuru kuko gutanga informasiyo no kuraba iyo dosiye iri mu butungane ifise nde byose turabimenya kuko nakubwiye ko mu nzego nyinshi hari abantu bashaka ko ibintu bihinduka ariko barafasha kugira ibintu bijya habona abantu bikubita agashi umwe wese aherereye ahindure kandi ahindure ingendo ashobore gukurikirana gukora neza akazi ajejwe cyane cyane kurwanya ukudahana kuko Ego me.
ejo niyaba uyo uyo Eric atabona abantu bariko barapfa cyangwa abantu bariko barahohoterwa ubuzima eh, ni imana agira kuko abandi eh, barakubwira yuko umuntu wabo yapfuye batagira aho bitwara boja kwitwara bogira ubwoba ko bashobora kubakurikirana wewe rero mu gihe atabibona wewe nuko ari byiza kandi eh, yoguma asenga urumva eh, yagiriwe amahirwe naye ahandi birababaza kubona umuntu wawe yishwe ntumenye uwamwishe ntihebe amatohoza ngo bakurikirane abamwishe cyangwa ngo umenye igituma uyo muntu wawe yishwe Yego, Urumva me- ibyo bintu bituma dushaka Erika.
kugira turwanye kudahara dusabere inzego za leta zikurikirane abo bantu bose bariko eh, barica abanyagihugu Eric Nsengimana kuva habaye uruhagarara rwa politiki mu Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwicanyi bwariyongereye eka hariho n'abantu banyuruza abantu hariho abategera abantu bakabanyuruza hariho ababica ivyo vyarashitse I- ku vyerekeye ubwicanyi nabwo uh, uriko uravugwa na SOS Torture Burundi urabona ko umengo ni mu- ni akagwi kuba gafise imv- kaba gafise intumbero gashaka gushikako uh, kwica kurondera kwica cyangwa guhohotera abigeme n'abakenyezi urumva ni umugambi nk'akagwi nk'ako kwaba gafise ku bwanyu abantu bakora ubwo bwicanyi bo ari bande hari abantu nk'amashyirahamwe yakorera mu Burundi ashobora kwikeka hari eh, ikindi kibazo naco nashaka kumenya niba nk'uko mubibona leta yarafashe imigambi ikomeye yo gutuza ubwicanyi nk'ubwo buboneka ko atari porogaramu ya leta twebwe ni- twibaza ko muri muri ivyo ata- ata- atakuvuga ngo wikeka aba canke bariya ariko abantu mu bihugu byose bitandukanye usanga iyo bafise ivyo bahuriyeko hab- habishika bakatwarana gufungana ah, bagatanga ibituro abantu bakabafunga abandi ugasanga barashobora kugira ku gushika igihe bashika bak- bakicana hagati yabo bafise ivyo bapfa Eh, rero ntitwovuga ngo tu- ngo bwoba bupfa kuri iki kuko usanga ku- ku- umuntu ashobora gupfa bi- bivanye n'ingene abaye muri sosiyete abo abana ingene abanye nabo eh, abantu bivanye n'ivyo bapfa ivyo twita amakonflit d'intere canke eh, i- ibi- ibi- ibintu baba basangiye n'umuntu canke ushaka kunyaga uwundi tuwi twiwe Ah, i- abantu barashobora gupfa no muri izo nzira canke ugasanga hariho n'abashobora kugurira abandi kugira ngo bashobore kubadandaza Eh, mwa- mwa- mugize iminsi mubona nka kurya eh, hariho eh, kampanye ba rumere batanguje bit- bita ngo ndondeza na ba pasifike Eh, mwarayibonye ingene yakora umuntu baramutanga ko yapfuye ejo baheje kumuvuga ukamutora ikiziga canke bagatangura kuvuga nk'uko nyene batanguye kuvu- kuvuga ugasanga eh, irya ejo uwo muntu arapfuye ivyo rero urumva ni ibintu byinshi biba biri- bifise ico bigamije biba bifise ico bariko bararondera muri politike eh, abanyepolitike baba bariko barakora eh, kenshi na kenshi usanga umuntu yashobora kwaka ubuzima muri izo muri izo nzira zitandukanye Eh, tu- tugaruke ku bintu mwashikirije eh, reka mbaze mpakanya hamel niyongere mu kanya gatoya cyane agira icyo avuze ku vyo mushikirije ibyo ashikirije n'ibyo nababwiye n'amashyirahamwe ayo yaba erike n'amashyirahamwe nyene yo ngaho yo kugira yitwe ko bari ngaho ari amashyirahamwe mugabo ugasanga i- ibikorwa by'amashyirahamwe sivyo bariko barakora kuko umuntu avuga ati umuntu aricwa kubera eh, ingo zitandukanye n'iki mugabo nibaza yuko iyo umuntu yishwe ukamusanga ikiziga kiryamye mw'ibarabara ataba yishwe kubera yashwanye n'umuntu Eh, muri ico gihe rero naho nyene eh, bivanye kuri urwo rupfu hariyo abajejwe eh, hari inyamiramabi hariyo ubutungane tugategereza kume- kuraba yuko uyo muntu yishwe eh, wamwishe hari i- i- i- ingene bagira amatohoza mugabo ntiboca bareka iyo rero atamatohoza abaye atanumwe afashwe iyo ata jambo ry'umutegetsi rivuga riti abo bantu bariko bari- barica abantu tugiye kubakurikirana muri kuva uyu munsi byose birerekana yuko abo bantu bakora ubwo bwicanyi aba ari abantu bakingiwe kuko iyo atari abantu bakingiwe barakurikiranwa hama bagahanwa Eh, ico bituma rero nk'amashyirahamwe eh, aharanira aharanira agaciro kazina muntu ategerezwa kuraba ahubwo ingene bwicanyi nk'ubwo buhagarika mu gihugu kuko ibintu biteye isoni kubona abantu bacicwa hama ugasanga nta matohoza inzego zose ziriho hariho ubutungane hari igipolisi ubwo ugasanga abantu ntibigera bakurikiranwa kugira bahane abariko barakora ivyo vyaha ugasanga imiryango yaratuntuye kubera baratinya no kurira baratinya no gukurikirana uwo muntu wabo yishwe kuko bazi neza yuko eh, bagiye kwitwara muri izo nzego ataco ziriko zirabafasha bishobora kubagarukako ahubwo eh, n'abo ba- babasigaye ugasanga barakurikiranywe rero Egome.
ni ibintu biteye ubwoba kategerezwa kuba ahubwo akaryo k'amashyirahamwe kugira asabe eh, ubutegetsi asabe eh, izo nzego zose zikora akazi kazo Kuko, Egome, tugarutse- eh, ni ibintu biteye isoni kubona umuntu apfa hama ntihagire umuntu n'umwe akurikirana ko biba yamwishe ibintu biba byabaye ku murango umuntu agatorwa senade igategwa ku murango ntihagire umuntu akurikirana ntihagire abantu bafatwa ntihagire ijambo ry'ihumure ribaho ibintu ubona yuko ari mu mu gihugu nyene atabutegetsi buriho bukwiye bw'abanyagihugu bushobora gukingira abanyagihugu kuko umunyagihugu mu gihe adakingiwe mu gihe izo nzego zose zategerezwa gukora akazi zo gukurikirana izo nyamira i- izo izo- izo nkozi z'ikibi uca ubona neza yuko abo bantu bakora ivyo vyaha kenshi baba bashigikiwe kuko Egome, hariho gukurikiranwa kandi bohanwa kuko amategeko Egome, ara- Abela.
aratomoye
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Ahmed ni- niongere ah, hari abantu bashaka kwibaza ko ishyirahamwe ryanyu ryoba rifite umugambi wo kuraba ibitagenda neza gusa mu Burundi kuva leta nshasha ibonetse mu Burundi hari amakuru atangazwa avuga ashikiriza imigambi iyo leta imaze gufata ari uguhana nk'imbonerakure zitwara nabi abapolisi barya ruswa eka canke bigenza nabi eka ubutungane kugarukira ubutungane bwuzuriza bose ibintu ku bwanyu mw'ishirahamwe ryanyu vyoba biriko bigenda neza n'ibi Eh, twebwe ntidukora ku byerekeye eh, hariyo in- inyifato nyinshi leta yafashe nko kurwanya eh, ba kaboko eh, n'umukuru w'igihugu ariko ako- ariko kuvuga mu minsi yeze yuko bagiye kuvuga amatungo baje bafise ivyo byose ni ibintu vyiza mugabo twumva amashirahamwe mw'ishirahamwe ry'iwacu tugize ntitubikorako Eh, mugabo ibyo dukora n'ibyerekeye amatohoza mu gihe rero eh, twaravuze mu minsi iheze igihe barekuye abari bafunzwe eh, twarabishimye twarashimiye umushikiranganji w'ubutungane nubwo tukavuga duti bandaye mufunguraho bose bafungiwe bya politike kuko eh, n'abandi bose bagize ikiringo cyabo kuko abo bagize ikiringo iyo minyororo eh, bari baciwe n'ubutungane abo babananije bafunzwe iyo banze baf- bafungwa baba bari mu baba bariko bararenga ku mategeko tugasaba dutera abantu barangije ikiringo cyabo cyo gufungwa ntibarekugwe bose ivyo rero nk'abagiye barekugwa n'umushikiranganji w'ubutungane abikoze turamushimira turavuga ati turashimye n'ibifato kuko aho tuba turiko tuvuga mu gisato dukoreramo ibyo tudakoreramo rero abandi babikoreramwo ngira barafise ukuntu bashima Eh, ntawe uvuga ko vyose ari bibi eh, kuko urumva hariyo vyiza biba biriho mugabo mu gihe uvuze ati tugiye kurwanya aba tugiye kurwanya ba kaboko tugiye ku- kurekura kuraba ivyo bibazo vyo mu butungane tubitorere umuti ivyo ntuca ushima mu gihe mu gihe biri mu majambo mugabo mu gihe babishyize mu bikorwa nk'umushikiranganji w'ubutungane n'igihe yavuze akabishira mu bikorwa tuzoreka gushima dushima kuko twebwe ntidukora mu kuvuga ibitagenda neza gusa na byiza turabivuga mugabo iyo biri mu majambo nca dushima ngo yavuze neza kuko kuvuga biravugwa mugabo ingiro ikaba ibi- ikaba ibindi nicyo bituma dusaba yuko imvuru- imvugo yojana n'ingiro kugira tugere aho dushima ku bikorwa i- leta iriko irakora rero Ahubwo- twashaka yuko eh, yokora neza ikuzuriza abanyagihugu ikagwanya ukudahana ikarekura abo bose bafunzwe hadakurikije amategeko aho ndiko mvuga nk'ababa bahegeje eh, i- ni- umunyororo baciriwe n'ubutungane abo unye mu gihe ubutungane bwabarekuye tumva ingene boguma ukwezi kumwe amezi abiri umwaka n'uburenga bagifunzwe ivyo vyose birerekana yuko ari amategeko aba ariko arahonyangwa mu gusozera kuri iki kibazo nashaka mushirantaye almere muterakamo nk'abantu bo bakora ubwo bwicanyi eka muterakamo kandi ni ikintu mwasaba leta yokora Eh, ico ubwa mbere twosaba eh, abo cane cane leta y'uburundi no kubera tubasaba yuko inzego eh, zijejwe ivyo bisata harimwo ubutungane igipolisi ni uko bokurikirana abo bantu bakabafata bakabashira imbere y'ubutungane bakurikije amategeko kuko amategeko ariho hama tugasaba tukabwira n'abo bantu bakora ibyo bibaza yuko bakingiwe canke bafise ubutegetsi muri leta yuko ata muntu n'umwe akomeye uyu munsi bagukingira uyu munsi leta iriko iragukingira uyu munsi ni umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi uzinanye na- n'uriya cyangwa uyu unye ari mu bategetsi bategeka igihugu mugabo ntibizokwamaho naho hazoca imyaka wowe uzokurikiranwa ku vyaha wakoze ivyo vyaha biriko birakorwa ni ivyaha bidahanagurika ni ivyaha bidata igihe uzokurikirana ubutungane bwaba ubw'uburundi canke mpuzamakungu Ego, Urumva yuko ivyo uriko urakora ataho bizo- ataho bizoja ivyo uriko urakora vyose biriho wowe uzokurikiranwa hariho n'abahagarikwa haciye imyaka n'imyaka abo rero niyo yuko muri iki kinjana ca mirongo ibiri na rimwe ata muntu acica umuntu hama ngo yijajare ngo arashigikiwe kuko ivyo bintu vyarerekanye neza yuko gushigikirwa ari ibihe ari- ari igihe- ari igihe gusa ni umwanya uwo mwanya ugeze urahagarikwa kandi umwe wese ahanigwa ku caha yakoze ntavuga ngo natumwe na naka cyangwa nayicikiwe na naka wowe uzoha- Egome.
uzoha- uzohagarirwa uzokurikiranwa ku caha wakoze Ego, mu mushirantaye namwe eric segimana ibintu mushima mubona ko byagenze neza biriko bigenda neza kuva leta nshasha ibonetse mu burundi ni nk'ibi Eh, murakoze cyane Eh, leta nshasha iri ikintu cya mbere dushima ni uko iriko iritaho ugwaruka mu gushyiraho eh, ama- amaporogaramu ara- intumbero irashe y'ugwaruka mu gushaka kurufasha no mu kurukura mu bukene kugira ngo eh, ibinjyane ziri mu gwaruka na cane cane nk- nko kuvuga ibintu bijyanye na shomaje kutagira akazi kutagira ico bakora bihagarare Eh, ico ni ikintu cya mbere dushima cyane hanyuma ikindi dushima n'ukuntu eh, bariko baragwanya ba kaboko mu ku- mu gushyiraho umugambi urashe wo kurwanya igiturire no mu gushyiraho udusandugu mu gihugu cyose aho eh, umuntu azoba azoba yabonye umuntu yari igiturire cyangwa yakoze ikindi kintu kitagenda neza azoca abishikiriza umukuru w'igihugu bidatevye Eh, ibintu biriko biraba mu gihugu c'iwacu c'uburundi ni vyinshi cane vyo kwitaho abantu kudahana ah, biriko biragabanuka ku aho inzego z'ubutungane ziriko zirakora zitanga kugira ngo ah, i- kugira ngo ibintu bigende neza imanza zicibwa ntizi ntizishigwe mu ngiro ivyo vyose akaba ari intumbero yatanzwe ko ah, binya- bigiye ku- guhindurwa byihuta Ah, ibyo rero byose turabishima cyane turashima intumbero bariko barakora ku mugambi w'iterambere haba no ku mugambi kandi wo mu bisata by'agatekazi na muntu turashima iyo ntumbero n'umurindi bariko barabikorako ndetse n'ingene bariko barashyira mu ngiro ivyo biyemeje bitariko bira- biravugwa ku majambo gusa hanyuma eh, ikindi naco nagomba kuvuga Eh, ku bijanye n'ayo mashirahamwe ya nk'iryo rya mere rya top six ni uko bomenya ko twebwe ntituri amashirahamwe ah, novuga ah, nk'uko babivuga avugira leta ahubwo turi amashirahamwe ari ku rubuga rw'igihugu tuvuga ah, tuvuga ibi- ibi biriko birabera mu gihugu kandi tubikurikirana ku munsi ku munsi tubibona kandi turi ngaha ah, tudahabwa amaraporo atariyo nka kumwe bavuga ngo naka yapfuye ejo buga- bugaca bamubona bariko baramwerekana kuri televiziyo Eh, ugasanga mugabo ntibasubiyemwo bandike basaba imbabazi y'ingene batanze umuntu agapfa eh, bari bamusize mu maraporo kugira ngo ba- kugira ngo bashike ku vyo bifuza rero ico banura ni uko bohindura ingendo bakamenya ko ari abarundi bakamenya ko igihugu bariko baracafuza ejo bazosubira kuza kukibamwo cacafuye kandi aribo bizobagora gusubira kukivuga neza mu Yego.
makungu bakavuga biriko biragenda neza kugira ngo igihugu ni ca twese politike ni iya twese twese tubwirizwa ico dukoze kugira ngo igihugu kigende neza abo bari hiyo Yego, me- bagira ivyiyumviro bava ibuzimu baja ibuntu bakunda igihugu cabo egome eh, eh, tukiri kuri nyene mushikana eric nsengimana akamo mutera namwe abo bagizi ba nabi babandanya ubwicanyi hirya no hino eh, bataramenyekana akamo mwatera ni- nakahe akamo twabatera ni uko bomenya ko umuntu wese ashobora kuba ku buzima bw'uwundi ko nawe nyine rujya umubanyi rutamwibagiye eh, ko yo bireka kuko nta kamaro ko kwaka ubuzima mugenzi wawe kubera ko eh, urucira mu kaso rugahitana nyoko niko abarundi baciwe mugani bakareka ku- kugivisha amaraso ya mugenzi we kugira ngo ntazahumirwe muri kazoza umuntu wese yoba abikora ivyo arakwiye kubisubirako akabihagarika ah, kuko nta muntu n'umwe yoba ni gwere eh, umuntu ashobora kuvisha ubuzima bw'umuntu E, tugaruke bashikantare ku kibazo gihambaye cyane rwose ku bintu bikomeye byashitse mu Burundi aho mu ndwi iheze impunzi za mbere eh, zivuye i Mahama mikami Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zatahutse mu Burundi zikakirwa n'abategetsi bo mu Burundi abajejwe intwaro abajejwe amadini eka abategetsi bo ku mitumba eka n'abanyagihugu ba abarundi nyene e, munshi ntaye Ahmed Niyongere ryo tahuka ry'abarundi ba mbere umugwi wa mbere w'abarundi uvuye muri kampi Mahama mwaryakiriye gute Eh, jewe nibaza yuko eh, ivyerekeye abarundi batahuka ni vyiza cyane kuko iyo umuntu yahunze haragera igihe eh, agafata ingingo yo gutahuka eh, mu gihe abona yuko eh, ivyo yahunze bitakiriho umutekano muke ubu- ubu- ubunye waragarutse kandi guhungaza yuko biva ku muntu ntawuhunga mu mugwi ntawuhunga agisha inama y'undi umuntu wese ahunga ku gace kiwe mu gihe rero bigira inama akabona yuko hageze guhuguka ni byiza ariko eh, kuvuga yuko abarundi bose eh, ba- bagira batahuke erega gutahuka ntawe bigira umuntu gutahuka wewe nyene mu gihe ubona umutekano uriho nta n'uwo bahamagara gutahuka mu gihe wowe ubona icyo wahunze cyarahavuye nta n'usezera urafata akayira ukagenda ukavuga ati ibi bintu by'ubuhumbi by'ubuhumba ndabivuyemo kuko icyo nahunze cyaraheze ubu ndasubiye inyuma none abagiye barahunga abo basendesede bahungutse kugira ngo babahamagare harageze igihe barabona yuko eh, hagera ibiganiro umutekano wagarutse umutekano wabo ukwiye hama bariyandikisha barataha Eh, ibyo rero nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi uwo wese azokumva mu mute- mu mutima wiwe afise umutekano ukwiye ntazabure gutaha kuko kuba mu buhungiro si ibintu vyoroshe n'ibintu bigoye eh, kutagira igihugu n'ibintu bigoye umuntu ico gituma mu gihe afashe ingingo yo guhunga ari ingingo ikomeye cyane ari ingingo ijanye n'umutekano muke kandi atano- atanumwe agisha inama umuntu wese arahunga agahunguka ku bushake bwiwe mu gihe yumva atu- a- atekanye umutima kutekana umutekano hari amakuru yatangajwe cyane cyane kuri izo mpunzi ziva i Mahama ari zo zitari bwatahuke cyane rwose ari nyinshi i Burundi amakuru yavuga ko hariho nk'abarundi bamwe bamwe eka canke um, amashirahamwe eka abantu bataborohereza mu cifuzo cabo cyo gutahuka abo barundi bakaba no muri iki gihe babandanya gushikiriza ivyo birego ivyo muri baza ko ari ibintu byabaye mushiga ntaye aramera niyongere jeni bazamose je sindi mu gisata co gukurikirana ivy'impunzi n'ibisata ntakorerako mugabo ivyo nagiye ndumviriza hirya no hino eh, narumvise yuko ari abantu banditse ko bashaka gutaha gusangira inyifato inyifato bakoresheje niyo nyifato idakwiye eh, kuko mu gihe ushaka gutaha ntiwandiki- ntiwandikira igihugu wata- wa- wahunze igihe utaha ushaka gutaha wan- wa- wandikira eh, HCR hama ugasaba kwitunganya ukuntu utaha Eh, ivyo nivyo nabonye gusa mu vyerekeye ukuntu bakoresha bashaka gutaha ariko uh, sinibaza ko hari umuntu yobuza umuntu gutaha kurya atawe ubuza umuntu guhunga kuko mu gihe ushaka gutaha n'ubu HCR nagiye numva ivuga ati umuvugizi wa HCR avuga, avuga ati ndasabye abashaka gutaha baze biyandikishe muri HCR ati burya byo gushiraho ama- amakete ku ma ku ma whatsapp ku ma rezo sosiyo siyo si- si- siyo myifato ikwiye umuntu ashaka gutaha mu gihe aba ariko arakurikiranwa na hasere Eh, ibyo gusa nibyo nabonye eh, habaye ngira kwabaye kutamenya amategeko abagenga cyangwa igene bigenza mugabo sinibaza ko hari umuntu yobuza umuntu guhunguka nk'uko atawobuza umuntu guhunga kuko ni ni ingingo ifatwa n'uwo muntu nyene ntawe uzokubwira ngo umutekano wawe urakwiye wewe nyene mu gihe utanumwe wagirishije inama mu guhunga niko uzokwigira inama ukaraba yuko usubiye inyuma umutekano wawe ukwiye hama ugaheza gufata iyo ngingo hama hsr ikabafasha gutahuka mu mutekano kandi eh, hakurikije amategeko agenga icyo gisata umushingantahe eric nsengimana igikorwa eka caranguwe mu ndwi iheze mu burundi aho impunzi zishika amajana atanu zivuye mu gihugu cy'u rwanda aho mw'ikambi y'amahama zatahuka zikakirwa n'umunezero mwinshi mu burundi ico gikorwa mwebwe mwacakiriye gute icyo gikorwa turakenguruka cyane kandi tugakengurukira na leta y'u Burundi na cyane cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi general evariste ndayishimiye we kuva akimikwa yaciye atera akama impunzi ko zotahuka zikaza zikubaka igihugu cyazo na cyane cyane ko nk'uko mubibona abo amashyirahamwe y'abatotire n'ayandi bacuritse hamwe babandanye basohora ivyegeranyo vyo gutera ubwoba abandi kugira ntibatahe rero murabona ko abari barushe bakaruhira muri ico gihugu c'u rwanda hanyuma bakiheba bakandikira igihugu c'u burundi bakandikira u rwanda bakandikira hcr mu gihe bari barondeye ingene bataha bakabafungira muri ico gihugu hakaba rero batanguye gutaha nshimira ivyo bihugu bibiri byashoboye kugira kumvikana harimo na hcr yashoboye gufasilita kugira bashobore gutahuka mu zabo kandi n'abandi bakaba biteguriye kubandanya bataha ariko nkavuga ko ayo maraporo aza muri kino gihe aba aje gutera ubwoba abo izo mpunzi ariko nkazibwira ko mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu nyabagendwa igihugu cy'amata n'ubu kuko bagisize bagasubira mu gihugu cyabo bakaza tukacyubaka kandi bakirinda cyane ayo maraporo asohorwa n'ayo mashyirahamwe kubera nta yindi ntumbero aba afise atari ugutera ubwoba abose rimwe kugira ntibabe hamwe rero boza turashima cyane ukuntu bariko barahunguka ku bwinshi tukubaka igihugu cyacu kuko amahanga aguma ari amahanga sendose bose bazotegerezwa gutaha ku byerekeye amakuru nayo yatangajwe atangazwa n'impunzi eka yatangajwe n'imbere y'uko zitahuka ko zitari ko ziroherezwa mu gikorwa cyo gutahuka eka n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho nk'abarundi cyane ayandi mashyirahamwe yoba ataborohereje eka atanashaka yuko batahuka ayo makuru mwayakiriye gute mwayumvise gute ni bimwe nyine ariko ndabatera ibyatsi abo ba rumere na ba magi mwarumvise ibyo bashikirije imbere y'uko zitahuka kubera ko barazi ko zitashe babura icyo bafungura amahera bahora baronka ngo bariko barazifasha azoca ahagarara ingene bahora babayeho bizoca bihinduka mwarabibonye ingene bavuga bataziyambitse bumvise ko hariho impunzi zamaze gufata iya mbere kugira ngo zitahe mwarabyumvise ingene ibyo bashikirije ibyo magi yashikirije mwarabyumvise wamengana urudandazwa ariko aragira turabatera ivyatsi tukavuga tuti iyo nyifato niyo guhinduka bakamenya ko ari abarundi bakagarukana ubuntu bw'abarundi kugira ngo ejo bashobore kugira kuzogaruka no mu gihugu dushobora kubakira nk'abandi kandi tuzobakira nk'uko bisanzwe bikubisa agashe bakagaruka kuko n'abandi baraje kandi nta n'umwe yabariye urwara ngira barabonye igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa iyo nyifato ayo mashyirahamwe ntibereye ku bantu bitwa ko baharanira agateka kazina muntu agateka k'abana iyo nyifato turifuza ko boca ubuzima bakava ibuntu bova ubuzima bakaca ibuntu bakahindura iyo nyifato yabo mu gusozera kuri iki kibazo umushingantahe amera niyongere reka aravuga urumva ko ari imvugo nyine y'userukira leta ari iyo kuvuga ati ntiyabagendwa ngo ayo mashyirahamwe ngo ariko ngo aravuga amaraporo atera ubwoba mugabo uje namubariye ko ari amazina y'abantu bishwe n'aho baba atamatohoza araba urumva ari kuvuga ko tuvuga ibintu biboneka ibyo rero novuga yuko atari amaraporo ariko aravuga kubera abantu bariko barataha bariko barahunguka ari amaraporo atangwa n'imbere ya bibiri na cumi na gatanu kuko twaba dutanga amaraporo twebwe kandi ico gihe imbere ya cumi na gatanu uwo ariyo n'abafatwa bari mu nzego za leta twerekanye neza yuko bafise uruhara mu bwicanyi byerekeje turatubire byarasubiye inyuma cyane gusa kuko inyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byarasubiye inyuma kandi torotire yari yaheze mugabo ubu noneho byasubiye inyuma uwo rero ni kuraba n'ifato agira itandukanye n'ifato y'abategetsi ko ntavugira leta yoraba imvugo avuga ahubwo akadoma k'urutoki agasaba yuko inzego za leta zokora kugira zikurikirana ariko bakora ibyaha hama habe kurwanya kudahana nayo abatahuka ni byiza ubutaha iwabo ni byiza biraryoshe cyane n'abandi bazotaha mu gihe umuntu azokumva umutekano wiwe ukwiye ko gutaha si ikivunga gutaha n'igihe umuntu wese aho yumva atambiwe hama araheza agataha iyo urumva Yego, nitwa bi- gusa inyi- inyifato n'imvugo y'abategetsi bari muri leta bariko bara- bara- bara- bara- bariregura ku vyaha biri bariko baragirizwa n'inyifato y'amashirahamwe rero aga- a- ahanye hagati y'akazina muntu bikerekana yuko ari ibintu inzego zimwe nabo baba bakorera mu gihugu kimwe ni ni ibisata bitandukanye kuko eh, amashira- amashirahamwe ategerezwa kuba ijisho akarereka eh, kugira asabe yuko leta ikurikiza porogaramu yawo nziza yo- yo gu- yo gufasha abanyagihugu atari porogaramu yo gucinyiza cyangwa yo guhohotera abanyagihugu Eh.
amashirahamwe akongera agashi- agashi- agashi- aga- agashima ibyiza leta iba yakoze kugira ibandanye muri iyo myifato yo gukorera neza abanyagihugu Eh, Ya- nayo eh, ahandi gume- nta utandukanya inzego za leta igipolisi n'amashyirahamwe ah, adakira n'ibyicaro bya politiki mugabo ayo mashyirahamwe nk'ayo ariho hose mu bihugu byose hariho amashyirahamwe usanga ashinzwe gukorera mu kwaha kwa leta kugira ashobore eh, kubaho ntakore ibijyanye n'imihanda hagati y'akazina muntu kuko abanya hagati y'akazina muntu urabye Yegomeye.
aho ba- ba- ba- bakora ibintu bi- bi- bi- by'abanya hagati y'akazina muntu Yegomeye, bakora- Eric.
berekana neza yuko badategwa ubwoba na leta n'abantu bakora akazi kabo mu bwigenge nangere yegomeye
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
eric nsengimana ishyirahamwe ryanyu rikorera mu kwaha kwa leta oya nk'uko ariko arabivuga eh, amashyirahamwe yose yemererwa na leta mu gihugu ariko akaba afise porogaramu akoreramwo Eh, sinumva avuze ngo ishyirahamwe ngo rikorera mu kwaha kwa leta icyo aba ashatse kuvuga ah, kuko twebwe nimba ariko itagenda neza tuba twabonye turagishikiriza haba mu matangazo cyangwa tukegera n'abaserukira leta aho bi- aho baba ba- bitagenze neza hanyuma kandi tugakora n'ibikorwa bijyanye n'agatakazina muntu na cyane cyane eh, mu- kubamenyesha i- uburenganzira bwabo abanyagihugu ndetse no kwigisha ama- abaserukira abandi nyine bakwiye kwigenza Ah, turakora ibintu bitandukanye byo kuvuga ko dukorera mu kwaha kwa leta sinumva ingene yovuga ko dukorera mu kwaha kwa leta Eh, icya mbere nta n'uko leta iduhemba hanyuma leta nti- nta- nta biriduha nta nta- nta mahera turonka ya guverinoma rero iyo ariko aravuga ngo ibyo gukorera mu kwaha kwabo kandi nubwo leta yobasibivansiyona amashyirahamwe n'ahandi barayasibivansiyona n'ibisanzwe bakabaha amafaranga kugira bakore neza Ah, ari- sinumva icyo ariko arabivuga afatiye ko ariko ibyo turiko turavuga birumvikana Ah, ndibaza ko nawe nyene arabizi ko bama batangaje eh, abantu ngo banaka bapfuye ejo bagatoka bakomeye Ah, kandi ba- canke bakaba banariho ejo bakavuga ko bakomeye ata kibazo na kimwe bafise hanyuma kandi arazi ko n- na cane cane kandi ko bama kandi ba- bongeye bakavuga ngo ah, ngo ngo ngaha ibintu vyacitse ugasanga nta kintu na kimwe Ego, gicacitse ego.
gihari Eh, je rero nashaka ndamubwire ko ishyirahamwe rita- ridakora iby'agaterekazina muntu iyo ririko rirabesha iyo ririko rirambika ibara ikindi gihugu atari atari cyo gisigura ko ishyirahamwe riba ririko rirakorera agaterekazina muntu kigenga ahubwo ishyirahamwe ryemerwa ku byo ririko rirakora ariko mu byo riba ririko rirakora rikoze mu kuri eh, naho gihiteka gusumba egomeye mu gusozera kuri iki kiganiro nashaka mungire icyo mumbwiye uko muri babiri cyane cyane ku byerekeye ibitero byakozwe n'umuhari uh, urwanya ubutegetsi ariwe detabara mu ndwi ziheze eh, mu ntara ya rumonge nashaka ntangure kuri mwebwe ahmed niyongere ivyo bitero mwabibonye gute birafise insiguro muri iki gihe ku byerekeye ibitero narabyumvise mu iradiyo bariko baravuga yuko hari umugwire dutabara wemeje yuko uri kuragira ibitero jewe bwa mbere ndi umuntu adakunda ibintu bijyanye n'inguvu ibintu ibintu biciye mu nguvu cyo bituma nabonye yuko hatari hakwiye yuko haba abasubira kuzana inzira y'ingwano kuko inzira y'ingwano yica abantu benshi hariyo ariko ibyo cyane cyane kenshi biba mu gihe inzira y'ibiganiro yanse itakunze nicyo gituma icyo mpamagarira bwa mbere ni gusaba yuko aba ariko barashyira imbere inzira yo kurwana yuko guhagarika ariko tugasaba na leta y'u Burundi yuko iyo raba ingene ishyira imbere ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira bashobore kureka bicaye guhagarika abashaka guca mu nzira yo gukoresha ingufu bagaheza bakicarana bakaraba ibikwiye kugira habe intwaro isangiye na bose kuko iyo ibiganiro byanse kenshi hataba ingufu baba mu nzira y'abandi baca bakoresha inzira z'ingufu nazo ugasanga ni inzira zidafasha cyane kuko ari inzira zituma hapfa abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bakagira ubwoba bamwe bakangara hagapfa abanyagihugu benshi kubera izo nzira ziba ari inzira ziba zijyanye n'inguvu kubera kenshi habuze inzira z'ibiganiro mushana Eric Nsengimana namwe ibitero byabaye mu Burundi by'umuhari Red Tabara urwanya ubutegetsi mwaravyumvise ivyo bitero byafise insiguro muri iki gihe mwavyakiriye gute nta siguro n'imwe vyogira kuko nta nta na hamwe ibijanye n'intambara bisigera bishitsa umuntu ku kintu na kimwe intambara yitangura ikarangizwa n'abandi canke ntunayirangize igahagararira aho nyene rero twebwe ahubwo turabitera ivyatsi twarabyumvise mu ibarabara nk'uko nta mugwi n'umwe wa leta urabyumva kandi na twebwe nyine twarumvise ngo baciye ngaho abaduserukira muri izo ntara baravuga ko babyumva hanyuma nta twavuga ngo ni igitero ngo cyatewe na leta itabara ko nta muntu n'umwe turiga twumva haba ku ruhande rwa leta narabonye itangazo ryasohowe n'abo ba leta itabara rivuga ko abapolisi babateye ngo ku birindiro byabo ko nta muntu n'umwe turigera twumva ofisiyere yemeza ibyo bitero ko byabaye tubyumva gutyo ku matwi ariko bamwe ibyo bari byo ntabwo inzira y'intambara ari nziza turi muri politike isanzwe mu gihugu cy'uburundi intambara yararangiye bose bashira inkota mu bw'ububati bagashobora kurojonya abandi mu bikorwa by'iterambere atawanjye wangura nimbara bahunze bagahunguka bakirinda cyane ikintu cyose cyoza gihungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuko intambara nta muntu n'uvuga ko yoyishyigikira intambara n'imbi twayiciyemo turayizi iraruhisha rero ntitwifuza ko mu Burundi hose ushobora kuba intambara Eric Nsengimana Armel Niyongere ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye ngo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero